Hii ni Radio Jui ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi kandi kuri fm mirongo icenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federika nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka ku kiganiro ishyirahamwe oricom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta mu burundi byahaye abamenyeshamakuru muri icyo kiganiro umukuru w'iryo shyirahamwe gabriel firi yaratangaje ko ishyirahamwe arongoye hamwe n'abarundi muri rusange barajwe ishinga n'iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa vya nkenerwa ku buryo umunyagihugu ntaho nikora atagishoboye kugura ibintu vya nkenerwa mu buzima buzima bwa misi yose yavuze ko ibiciro ntangire z'ibidandazwa byatewe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro hamwe no gukoresha nabi amafaranga y'agaciro make ari mu kigega ca leta uyu munsi rero twatumiye jean duwimana umuvugizi w'ishyirahamwe wa rukoma kugira ngo atubwire bimwe mu byo iryo shyirahamwe yatohoje kandi hamwe n'ibintu abarongoye iryo shyirahamwe babona ko leta yokora kugira ngo abanyagihugu baronke koyoko turi kumwe rero mu kanya turaza kubona jean duwimana acafise ikibazo ca telefone ariko mu kanya nibaza ko tuza kumubona ariko imbere yaho twoba turabashikiriza bimwe mu byashikirijwe na gabriel rufyiri umunyu ni ubwa mbere kuva uburundi bwitwa uburundi umunyu duzi ni ubwa mbere turafite inzego imbere umushikiranganji w'ubudandaji none ariko akurike
Eh, mu kurindira rero uh, ko jean ndiwimana ashika ndabona hariho abanywanyi bacu bariko baratwandikira uh, melkiade nzisabira agira ati ahose mu bwongereza naho nyene ntabwo ubuzima uh, buzimvye mwaza muvuga make nowe ko rufyirirwa ta ata kinini yakoze kugira ngo ntibibiciro ntibiduge ikintu yafashije leta ni ikihe cotuma tuvuga ko rusiri ishyirahamwe ryiwe riteza imbere leta aha karimi ngaho ni mugende hose mwumve ko bitaduze aho iyo rero melkiyade nzisa biravuga ko ibiciro byaduze ahantu hose hariho n'abandi rero bariko barandika mugabo mukanya jean ndiwimana azoba ari ngaha hariho jean marie nkesha nawe nyine yavuze ati rufyiri ibyo avuga byose nagende abanze abuze ba putine na ba biden gutera amabombe mu nzira zicamwo ibidandazwa n'amasoko ntanganguvu henshi ku isi kuko zirya ntambara zabo zirataraza Uh, zitaraza na covid le monde était calme ngo isi yari imeze neza ivyo rero ni bimwe mu bariko baravuga bariko barashikiriza ivyiyumviro vyabo mu kanya ariko turaza kubona jean nduwimana reka tube turarindira kuri aka
Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children of the I am man. Africa unite. Cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah. As it's been said already, let it be done. Mm. I tell you, Africa, unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah. As it's been ndabona mushigantahe jean duwimana ari ngaho ariko eh, telefone yiwe nibaza ko tuza gushobora kuyumva jean duwimana muratwumva
ego turabu- ndabumva cyane Eh, ni vyiza cane rwose Eh, nk'uko twari ko turabivuga rero mwarakoze amatohoza eh, musanga ibiciro vyaraduze banyagihuba ntabonikora ntibashoboye kugura ibintu vya nkenerwa muravuga isukari muravuga eh, umunyu ibintu bitari bike amatohoza mwagize hehe mwabaje bande mwabaje urwaruka abanyagihugu basanzwe abayimizi mwagiye he cane cane muri iryo tohozwa ryanyu
oya mwishyirahamwe urikome birazwi yuko eh, dusanzwe dukorera ku matohoza eh, tuba twakoze eh, dusoho- dusohora ivyegeranyo eh, duhejeje kugira amatohoza kubo vyega ayo matohoza rero y'iduga ry'ibiciro eh, ryeruye eh, ku bidandazwa vya nkenerwa abarundi biheza ku munsi ku munsi kugira babeho eh, twayakoreye eh, kuri abo barundi nyene bavyihereza twabikoreye ku masoko eh, tuyakorera eh, aho biva hose eh, gushikaho ingene bishikira abanyagihugu eh, ingene eka igiciro babi- babirangurako n'igiciro baheza bakabigurako abashobora kuza kuvyihereza eh, bashobora kuja kubiteka mu mu- mu- mu nkono Eh, Mwo- aho niho twa- niho matohoza twagize Mwo- bo- mwaba mwaravuganye n'abanyagihugu bakababwira ico bibaza vyo- coba caratumye ivyo bintu biduga gutyo urundi bwaragiye mu bihe bihambaye cane rwose aho wasanga vyafatiwe n'ibihano ariko urwo rugero muvuga nti uburundi ntibwarushitse ko kubw- eh, ku bwabo barundi mwavuganye canke ku bwanyu ivyo bintu vyatewe n'iki
Eh, ku bantu bose twavuganye bavuga bati ni ubwa mbere kuva uburundi bwitwa uburundi ivyo bintu biba era nk'ibi- nk'ibiciro vyaduze muri ayo mezi ane gusa guhera mu kwa kane ibiciro vyaduze vyinshi vy'ibidandazwa vyinshi nk'incuro ijana na mirongo ibiri kw'ijana I- ibindi biduga nk'inshuro amajana atatu urumva hariho nk'ibidandazwa bitigera biduga na rimwe mugabo vyaduze nk'ibidandazwa c'umunyu umunyu ntiwigera uduga cari ikintu cya mbere kizimbutse mu gihugu cy'uburundi ikizamurwa cy'umunyu mugabo ubu cyaduze eh, inshuro ijana inshuro mirongo itandatu ku ijana urumva yuko eh, umunyu waduze cyane ibindi byose byaraduze ugiye kuraba ibiharage ibiharage barazi ko ariyo mfungurwa yacu ngaho mu burundi ibi- ibigori ibiraya byaduze inshuro mirongo umunani ku ijana ijana ku ijana ijana na mirongo itandatu ku ijana ibyo byose ibi byose kandi biduga ubutegetsi buhari buvuga ngo bwaratowe bukaduga atacamira hariho ubushikiranganji buraba iby'ibidandazwa eka hariho na leta yose atakindi ikora atari ukuraba ubuzima bw'abanyagihugu
muravuga ko mu bintu byaduze harimo n'isukari isukari bya- byagenze gute abarundi batari bake barazi ko iyo sukari yahora yimburwa eka ikorwe- ikorerwa sosumo muri sosumo byifashe gute
Eh, isukari yoyo n'akamaramaza isukari ya- yadutse ku bu- ku buryo butangaje kuko isukari yimbuka eh, mu ishyirahamwe sosumo abarundi babona abarundi mbere bayimbura kuko nibo bayi- bayi- bakorayo barabona imifuko yimbukayo mugabo ku isoko umunyagihugu ayikeneye ntayironka murazi ko isukari ari ikidandazwa gihambaye nicyo gituma abana bashobora kuja ku ishuri nicyo gituma kuba bagenda banyoye akayi abana bajya abana bato bato isukari niyo ituma abagwaye mu ma- mu bitaro bashobora kuronka utuguvu banyoye akayi karimo isukari icyo bita reneriji murumva yuko isukari rero ari ikizandazwa gihambaye cyane eh, mu mu buzima bwa kiremwa muntu mu buzima bw'umuntu rero eh, hajya mwi- mwi- muri rya shyirahamwe sosumo bidugiriza uko bagomba bajya badandaza bajya batwara sosumo ukaza wumva ngo ngo twisukari ngo turayidugije ngo dushize ngo ku bi- ngo ku- ngo- ngo- ngo ku bihumbi ngo munani aho aba- aba- barakoma indura abantu perezida wa repubulika agize ngo aramanura ashira ku bihumbi bitandatu bitandatu nabyo nyene uravye ubuzima bw'umunyagihugu wubu uravye ubuzima bw'umurundi uravye umushahara w'umukozi wa leta wubu ibihumbi bitandatu ku kiro ni amahera menshi cane urumva yuko n'ubu abarundi baguma babohewe amaboko imugongo aho nyene hariho sebarundi hariho umuntu ajejwe aronka ahemberwa ico nyene kubungabunga ubuzima bwa kiremwa muntu murumva yuko ubuzima bw'umuntu rero aha mu burundi basigaye ari ubwo guhonyanga bagenda babucako n'aya majipe meza meza azimvye cane eh, baho nyene ba- bagu- bayagura uwa- ya matagisi y'abanyagihugu ya ya makori y'abanyagihugu umunyagihugu nawe bagenda bamuhonyorako birenganira kubera yishwe n'ikigoyi mwavuze ko iyo- ko niyo sukari itaboneka ku masoko ku bwanyu ija hehe
isukari urabona ko inasosa yoyo yoyo baca bumirako iyo babonye ibisosa hoho ngira yipfumirura hoho ngira niho bapfuma- ba- bari gupfuma bayidanda ba- iboneka none kubera isosa baca bagenda baka- bakarokerako baka- bakayirya yose urumva isukari eh, ni ikidandazwa ku by'ukuri eh, gikorwamo ibintu byinshi nk'izo nzoga izo- izo nzoga nyinshi nk'izo ziyayura imitwe zigwiriye i bujumbura usanga bazikoresha isukari izo nzoga nazo amashyirahamwe azikora uka- akaba ari aya- ari ayabo bategetsi nyene n'abo bategetsi nyene n'abo bagwizatunga bacuditse n'ubutegetsi cyane eka usanga abenshi abenshi araba ari nk'uko umuganga uri ku butegetsi bumva rero yuko eh, ku by'ukuri isukari ntayiherera cyane cyane kugira bakore rero zirya nzoga ziyayura umutwe zirya zica abanyagihugu sinzi inzoga zikiza abanyagihugu inzoga zishobora gufasha abanyagihugu tuzi ni inzoga zo muri burarude gusa ariko zirya nzoga ziyayura umutwe zijya nizo zituma nizo zituma abanyagihugu bahasigara nibutuma abanyagihugu bapfa ataco bimariye zigakorwa n'abo bategetse n'abo bari mu butegetsi nyene kandi bashigikiwe na ca kigo ppin ca leta bashigikiwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji buraba ico kigo kiraba ivy'ubuziranenge ca leta aho hose dus- dusemberera ishirahamwe orikomi ntaco ritakoze risemberera tunyabuna nyabuna nimubuze idandazwa ry'izo ry'izo nzoga zica ubuzima bw'abanyagihugu zituma abanyagihugu ataco baheza ngo bimarire ivyo byose zizimvye cane kandi ego me- ivyo byose amatwi ukamenga arugaye eh, ku- ku bwa- ku bw'ishirahamwe Olcom ibintu vyokorwa kugira ngo eh, ibintu bihinduke ka ibiciro bisubire kuba ibiciro ikintu cokorwa canke ibintu vyokorwa n'ibihe Kugarura ubutegetsi ni ukugarura ubutegetsi nyabwo ubutegetsi ahatagira ubutegetsi umugani wa rwagasore ruwi umugani atari umugani ahatagira ubutegetsi nyabwo nta kintu kiharangwa ahatagira ubutegetsi bukomeye ni ukuvuga ahatagira leadership nta kintu gishoboka na kimwe ni ukugarura kugarukana ubutegetsi uburundi bwamye bushobora gwi- kugira abategetsi nyabo bashobora gutegeka igihugu bagaha ubuzima abanyagihugu ubu igihe uburundi bubuza abategetsi nyabo uburundi nta kindi kintu bubuze atari ubutegetsi uburundi burafise ibyo bita resource necessaire bwoshobora gukuramwo ivyankenerwa bikwiye abanyagihugu uburundi rero bubuze abatware b'ijunja n'ijambo bashobora eh, kwiyumvira bagaplanifya bakiyumvira imigambi nyayo bakareka kwiba n'utwo- n'utu- n'utuhari ikindi ni ukugarukana amadovize gucungera amadovize ntasubire kwibwa gukura ijya banke santarare ijya banke y'igihugu nkuru kwikura mu minwe y'umukuru w'igihugu kwikura hajya mu biro by'umukuru w'igihugu
eh, mushigantahe- Inkuru itegerezwa kugira autonomy mushinganahe duwimana muravuze muravuze i- muravuze ibintu bi- eh, biteye akoba muvuze ko ata ubutegetsi buhari muriko muvuga nko- hoba hari nk'ubushikanganje butariko burakora ivyo bwategerezwa gukora canke muvuga mu butegetsi muri rusange
si ubushikiranganji gusa nicyo bita ro sisiteme politike si nziza ntiriko irakora neza kuko ubushikiranganji bwonyine naho bwokora neza ro sisiteme politike dukuvuga ki ki guverne itariko iramera itameze neza n'umushikiranganji ategerezwa kunanirwa ni ukuvuga yuko rero la guverinance en general ntiriko irakorwa irakorwa neza ntiriko iragenda neza nuvuga iri fondo rubamba kugira utore umuti iri fo hofondre umuntu agasubira kuwubaka gushasha ivyerekeye administration ishobora kugirira neza abanyagihugu ishobora gutwara abanyagihugu kuko nk'ubu uravye nk'aba- nk'aba- nk'aba- nk'abatwara amakomini uravye nk'ingingo basohora nararavye mu bihe vy'amato- vyo kwiyandikisha mu badotora ugasanga ba- ba- bandika amatangazo ngo umunyagihugu atagiye kwiyandikisha ngo nta na kimwe azosubira kuza kurondera muri komine kandi iyo komine ari umunyagihugu ayubaka uwo musanteri ahembwa n'uwo munyagihugu murumva yuko atadwisashe ku by'ukuri bibi- ibihari hariho umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika merikiyade nzisabira yavuze ko ah, ibiciro byaduze nko mu bihugu nka byose ari mu bwongereza Ah, nashaka nanje nabaze niba mutabona ko nk'ikibazo ca cakiza covid eka n'ingwano zitanduka- ziri mu bihugu bitandukanye bi- bidashobora kuba bifise uruhara mu iduzwa ry'ibiciro kuko ibiciro byaraduze nka hose muri amerika ejo bundi mu ndwi iheze baratangaje ko amagi yaduze inshuro mirongo itatu ku ijana ivyo nsi- nsi- ntivyo ari ibintu biri nka hose mu mu bihugu byose akaba ari uko mu- uburundi busanzwe bukenya
Eh, ku by'ukuri ibyo si byo kuko hariho eh, iby'ubuzima eh, bwa bya- bw'abanyagihugu biza ubwa mbere ibyo bikaba ari iby'abanyagihugu birimira bonyene birondera bonyene aho cyane cyane nk'ibyo bidandazwa wumva biduga eh, inshuro ijana ku ijana n'izirenga ntibidandazwa n'ibintu abantu birimira abo banyagihugu nyene iyo sukari wumva ni isukari irimwa ngaho nyene yimbugwa ngaha nyene none boyibura gute kera ko batayibura kandi ko batayibura Ni- ni ukuvuga ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko habuze ababitunganya neza rega mu ngorane hari icyo bita repoje dore ziriyanse ingorane zarashitse kovide aho yabaye utegerezwa erega ahabaye uwuvunitse aca yiga gucumbagira erega n'ibitaharura birondera Mm? none amanuzeye niyo niyo aza kwiba eh, kovide niyo yibye amadovize muri beru dovize ni kovide niyi- niyiha ayi iwacu niyo niyo yatumye ah, abantu ba- ba- baja gutora amadovize nk'uko batora mu mufuka iwabo Kug- na- bigatuma n'igitoro kidasubira kuboneka none ko mu burundi ariho hakeye igitoro honyine niho haciye kovide honyine I- ico gito turakigaruka ko mu kanya ariko nashaka mugira ico mutubwiye kuri ivyo mushikirije muvuga ko amadovize yibwa hariho abantu biba amadovize muri banki y'igihugu
ubwa mbere hoho muri orikome dusaba yuko ata bindi birinze gusabwa yuko ikigega ca leta ni ukuvuga ico ico bita banki santarare yo- yoreka kujeregwa mu biro vy'umukuru w'igihugu kuko irya ni banki y'abanyagihugu si banki y'umukuru w'igihugu kandi si banki y'umuntu ni banki abarundi bose bazeye kubu- kuburaro n'uburamuko nive mu- mu binwe y'umukuru w'igihugu bijya byo gutanga amadovize mu kinyegero baha abo bishakiye ngo ni uko bari mu mugambwe uri ku butegetsi cyangwa ngo ni uko ngo ngo ngo ngo bafise ama- ama- ama- amasosiyete yabo mugabo ayo madovize bakayabaha hanyuma ntitubone ibyo bazanye bakabaha amadovize kugira baje kurangura igitoro mugabo ntitubone ico gitoro ivyo bitegerezwa rero eh, guhagarara bidahagaze tuzogumba turi muri mu buja nk'uku nyene ikibazo c'ibitoro cifashe gute muri iki gihe
ikibazo c'ibitoro n'akamaramaza ahubwo nta muntu n'umwe kuva kuva uburundi bwitwa yari bwabona ingorane turimwo ingorane ijanye n'ivy- n'ivyibura ry'igitoro ubu nta kidanozwa na kimwe na kimwe gishobora kugenda mu gihugu ngo gishobore gusirikira mu gihugu gishikira abanyagihugu aho bagikeneye aho nta nta modoka uwusha nta muntu agishobora kuja kuramutsa uwiwe nta muntu ashobora kuja gu- guhamba uwiwe yapfuye akoresheje imodokari ntibishoboka kuko ibiciro vyadutse ibi- kwi- vyi- vyigwijije na kabiri mu kuduga nka ruguru ibi igiciro cigwije na kabiri Mm? aho ubu kugira ufate tagisi uja mu muri kariti imwe yo mu gisagara ca bujumbura urihanga ibihumbi mirongo itanu y'amarundi y'amafaranga y'amarundi wumva wumva igitoro wumva igitoro hari hari aho vyari vyigeze biboneka ko mu- igihugu carabaye muri ambarugo mu myaka ya mirongo icenda n'indwi aho hose nta gitoro cigeze kibura none abantu bajejwe igi- kude- kuraba ivy'ibitoro bari hehe bakora iki Mm? leta ikora iki
Eh, barazanye sosiyete yitwa So- So- sopebu iyo sosiyete nta na kimwe izoshobora kuko nta madorari igira nta madovize igira kugira ishobore kuja kukirangura ahubwo n'ivyabo ba- barabihuhura kuko utari umuntu yifise n'utuhari ubu n'uturungu Ayi- ayi- aha ngaha iwacu bujumbura utari umuntu wifise ntushobora kuronka n'utwo dutoro bazanye amasiteme de gestiyo atabaho ivyo vyose kuko umuntu agera ivyo afise ntagera ivyo adafise urumva ivyo vyose biza gukamira mu cozi ba bandi Yego.
bagiye kurya abandi babicaye ico kibazo c'ibitoro n'ikibazo c'amadovize turagigaruka ko mu kanya ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ngenze ndore umusaza muri aho
amakuru n'amahoro uratwumva
ni amahoro ndi mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gicumbi Eh, ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro
mbere na mbere ni ukubashimira n'abatumirwa mwabitumiriye urakoze gushima agaciro rwose ariko rero ibibazo by'i- by'ibiciro biri kwiyongera cyangwa se muri iyi minsi biri kwiyongera ndumva biteye ikibazo mu burundi kuko mu rwanda ho nta kibazo dufite cy'ibiciro biri kwiyongera ku masoko aho akenshi na kenshi ngewe mbiterwa mbona biti guterwa n'igitoro cyangwa se cane je.
ikibazo cya peteroli cyangwa se igiciro kiri kwiyongera ibiciro biri kwiyongera ugasanga n'ingendo cyangwa se ni- ni- n'ibinyabiziga bitwara ibiribwa cyangwa se n'ibindi ugasanga bikoresha ingingo y'imari ugasanga biteje ikibazo ku biciro ku masoko Eh, hari icyo mbona rero nka leta yakora kuko yakwegerera buri hantu hose noneho agashakira abaturage ibitoro none ibiciro bikiyongera ese nkanjye ese nka leta ya- eh, ikwiriye guteganyiriza iki n'abaturage kugira ngo eh, irebe ko yamanura ibiciro kuko ni ikibazo cyugariza abanyagihugu yaba aboroheje n'abatoya ariko aba- aboroheje ugasanga nabo babigendeyemo batubwire icyo icyo leta iduteganyiriza mwatwe tw'abaturage kuko tura- tumerewe nabi
murakoze murakoze ngenze ndore umusaza urakoze ku ciyumviro eka uterereye Eh, ngenze ndore eh, umusaza ari mu rwanda ariko ashikiriza ukuntu abona ico kibazo gihambaye cyane rwose cotorerwa umuti reka turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo nk'ijwi ry'amerika emmanuel eh, manishimwe muri aho murakomeye
ego turakomeye muri hegaye emmanuel
uri Mu- muri hehe
eh, burundi Eh, duga kwi- duga kw'ijambo ikibazo cyiyumviro
icyumviro canje ni uko um, ni by'ukuri ibintu biravyimbye i burundi eh, ariko kandi nubwo uh, bizimvye sinibaza yuko bizimbutse no mu bindi bihugu no mu bindi bihugu ibintu birazimvye hariho hose birazimvye eh, je rero nibaza yuko kumbure leta y'uburundi barafise ivyo bariko barateganya nk'akarorero eh, urabona iyi nteguro bateguye ya ibihumbi bibiri na mirongo ine ibihumbi bibiri na mirongo itandatu uburundi butera imbere Eh, ivyo vyose neza yuko uwo wose ni umugambi wa leta rero vyo neza yuko ata ba- bagiye barabibu- barabiburabuza twese tukaja ku kiviri tugakora vyo neza yuko eh, ibiciro vyo neza yuko bi- birashobora kugabanuka ni twese hamwe eh, mugabo habayemwo bamwe ababiburabuza kuko eh, hari igihe umenga habo biryoheye kubona ibiciro bi- bi- bi- biri hejuru cyane hari abantu menga dore baja ahantu bakavuza n'ingoma ukamenya ni ikintu kiryoshe ni ikintu ni ikintu cyo ku cyo gusasira mugabo siko bimeze nimba biziyimvye n'ahandi biravyimvye mugabo twese hamwe umunyagihugu wese ahari twese nk'abarundi twese twohaguruka tukagwanya tuka- tukagerageza kugwiza umwimbu nk'uko uh, leta yamye ibihimiriza tukagwiza eh, ibi- ibiterwa njabukamazi bizana ama- ama- amahera y'amadovize ibintu vya gutyo donke aho birashobora ku- ku- kugira ku- ku- ku- kugabanuka ariko twe habayemo bamwe ba- ba- ba- basasira umenga bararyohewe umenga ni ikintu cyiza umenga umenga bo bose abarundi ni ukuri eh, nta kizovamo ni nk'icyo rero noterera kuri murakoze emmanuel eh, manishimwe eh, jean nduwimana ntariko ara aronka akarumviriza ishikizwa n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika kuko ari kuri ku buryo butoroshe bwa telefone telefone isanzwe ntiyashoboye gukora ariko nashaka ndamusubiriremo emmanuel banishimwe eh, jean nduwimana avuze ko ikibazo cy'ubukene kiri hose mu bihugu byose akaba avuga ko hariho nk'abantu umengo bantambira kiza bashima eh, igihe uburundi buri mu ngorane eh, akaba asaba ko abarundi bakorera hamwe kugira ngo eh, bose bakure amaboko mu mpuzu eka bijijukire umugambi leta yashize imbere wo gutera imbere ibihumbi- mu bihumbi bibiri na mirongo ine n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu igihugu kikaba kimaze gutera imbere ivyo mubivuga kuri iki jean nduwimana
ego nibyo turazi ko mu bihugu byinshi hari ubukene ashobora kugira ubukene ariko uko babyifatamwo kugira ngo bashobore kubeshaho abanyagihugu si cyo kimwe none tw- ko twebwe muri buri kome dusaba ko haba ekite Tu- tu- dusaba ko haba transparanse mu ku- mu kugera mu kugabura utwo dukeyi tuhari none niko biri ngaho iwacu Eh? none nta bantu nta kagwi k'abantu gatunze cyane hakaba n'abandi bakenye rwose U- baryama mbere mu mufurege mu ibarabara batagira icyo barya ku murango na saa- na- no, no, no mu ijoro no mu gitondo nta bantu batajya na rimwe bahari kandi hariho abandi babisesa ibyo twebwe nibyo tu- nivyo twanga twe tuvuga tuti iby'igihugu ntibisabikanywe mu bungane ata busumbasumbane tubona ibyo nibyo tuvuga aho muri ibyo bindi bihugu bavuga nibyo hariho abakenye mugabo bakenye barasangira ubwo bukene abantu baravuga bati ko turaye ubusa reka turare ubusa twese ejo ntitwaronke utwo dufungura tudufungure twese mu bungane none ko hariho abantu batunze kurusha n'ibihugu bya rutura umwe ugasanga atunze amahera ngira ngo n'igihugu cya rutura kidafise ugasanga hariho umukene atigera arya atigera yivuza atigera atigera yiga none wewe wumva mu ishyiramo urikome two twaca tubi- tubi- tubifata uko nyene rero noneho kira noneho abantu barakena ku rugero rwabo Eh? hari icyo bita rupuvuware dasha none pouvoir idashya y'abarundi na pouvoir idashya y'abanyamerika nicyo kimwe abanyamerika nimba igi barigura amajana atanu y'amadolari none twebwe natwe tujya turigura amajana atanu y'amadolari turi ku- tuyakure Ah, si uko indi yo komparezo mu bisanzwe ntibaho uwo yariko uwo mu uwo mwene wacu yariko arabaza uko ko n'ibindi bihugu bikenye ivyo ni ibintu bikunda kuvugwa n'abantu bari ku- bari mu- bari bari mu bu- mu butegetsi bakunda kuvuga ngo ngo n'ahandi barakenye ngo n'ahandi ngo ngo birazimvye si co kimwe uko siko bakompara ubuzima bw'abanyagihugu abarundi urabatabora mikoro bafise mbe umushahara w'umurundi ugana gute mbega ico bita peibe ku mwaka umurundi ajya amahera ngahe ko ari 300 dolari none muri amerika umurundi umunyamerika ajya 300 dolari para donc il faut que abantu bareka ku il faut remettre nous eh, eh, les choses à leur niveau faut ko abantu bareka gukompara ibidakomparika ibida- ibidafadika twebwe rero mw'ishirahamwe urikome si uko tubibona twe tuvuga tuti abarundi nibasabikanye utwo bafise utwo dukeyi iyo sukari yimbuka irimba ari imifuko ijana yimbuka hajya muri sosumo niba yigaburira ibiliyoni icumi ku rugero rungana ako n'akarorero n'ibindi byose bikagenda uko nyine ko ariko muri orikome tubibona ibyo byo kuguma abantu bavuga amajambo gusa badashobora gusigura ibyo bavuga twe ntabyo dushaka Eh, niba kuri icyo kibazo leta nije ku kivi nigaburire abantu ibyo ifise ku rugero rungana nibyo dus- nibyo dushaka Eh, kuri icyo kibazo mushikirije mushigantahe ku kibazo mushikirije umushigantahe eh, Jean Nduwimana kivuga ko hariho abatunzi bafise eh, ubutunzi bwinshi eka burusha n'ubw'ibihugu turakigaruka ko mu kanya ariko mu mpakanya tubanze duhe ijambo Simon Simon muri aho
ndaho neza turi aho muri hega Simon
ubu nanjye ndi mu rwanda ubu ndi mu majyepfo mu karere ka kamonyi ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro
ndende cyangwa dusa n'ubisangamo ibitekerezo ibyo bimana arimo avuga mu ishyirahamwe orikomu ariko hari ikintu ari kwirengagiza kandi hari n'ikintu yari agarutse asa n'usoza ahantu avuze ngo ngo ubukene bwa amerika ntabwo ya- yabufata ngo bugire ubukene bw'uburundi ngo buri wese aba akennye ukwe nibyo nibyo uko abivuze nibyo buri wese aba akennye ukwe ariko nanone bi- bi- bi- bigira ibintu bi- biremereye cyane kandi uh, nimba buri wese akennye ukwe mu burundi nk'uko yari abivuze ngo hari ikibazo cy'uko usanga umuntu afite ibintu ku giti cye abifite aka- akabyi- wenda aka- aka- igice kimwe kikabyirundaho ubwabyo abandi ntacyo bafite niko bigenda nyine niko bigenda kandi kandi icyo ntekerezo cyahinduka bitabaye ku mpamvu za eh, za sisiteme y'imiyoborere Ya- yashatse kukivuga ko ntiyagitsindagira sisiteme y'imiyoborere niyo yakabaye bigena kuko ubwo bavuga ngo ibiciro ibiciro birazimbye ntaho bitazimbye no mu rwanda niko bimeze uh, ugereranije na- na mbere ya kovide cyangwa na mbere y'izo ntambara baba barimo bavuga niko bimeze ibiciro byarazamutse uhereye ko uh, u- u- ufashe nk'uburyo isukari murimo muvuga yahereye avuga ngo isukari ku buryo ngo barimo bayikoramo ngo inzoga za make barimo bayikoresha mu buryo bw'ubwo ngubwo kandi akavuga ko ah, asa n'aho atunga agatoki bamwe mu ba- mu bakomeye Eh, asa n'aho atunga agatoki bamwe mu bakomeye ntabwo ikibazo ari uburyo isukari ikoreshwa kuko ikoreshwa mu buryo n'ubundi bw'inyungu rusange ahubwo ni- ni ikibazo cy'uko ari nke mu burundi cyangwa ibyemporutwa n'ibi- i- ibyinjira mu gihugu n'ibisohoka harimo ikibazo Ya- ha- byaba ari ikibazo mu byinjira n'ibisohoka ntabwo numva ko cyaba ari ikibazo cy'uko isukari barimo bayikoresha mu mu- mu bijyanye n'inzoga kandi n'ubundi nimba ihari ibaye ihari bakayikoresha ihari ntacyo byaba bitwaye Ah, gusa eh, yibuke ko mu burundi higeze kubamo ikibazo cy'uko wenda isukari yabaga ihari ugasanga ifitwe na bamwe mu ba mu- mu- nk'uko yabivuze mu- mu bamwe mu bakomeye ugasanga nibo bayifite bikunda kubaho cyane mu burundi na na- na- na- na- n'ikibazo cya- cy'ibituruka kuri peteroli bigeze kucyumva gi- gi- gi- gi- cyabaye ugasanga ngo ngo umuntu umwe niwe uri kubigenzura niwe uri kubigenga ibintu byakabaye ari ibintu by'abanyagihugu bose muri rusange ugasanga umwe niwe ubifite mu ntoki rero haracyari ikibazo muri sisiteme y'imiyoborere ntabwo ari ikibazo cy'uko uburundi bwakennye cyane kurusha ibindi bihugu ni ikibazo cya sisiteme y'imiyoborere wenda akivugeho abwire niki cyaba kirimo kiba ki- ki- kitabayeho na mbere ko twumva umunsi ku munsi uh, bataka cyane wenda sinzi bashobora kuba bataka kurusha abandi kandi ibiciro hose birimo bizamuka mu buryo bumwe ahantu ibiciro bitazamuka wenda kurira n'ibyo bitandukanye bashobora kuba ba- barusha abantu kurira akaba ariyo mpamvu bo bumva eh, ari ibyacitse cyane ariko ahantu wabwira ngo ibiciro bitazamutse n'indi sukari izamuka ikageza hasi mu kugura ibihumbi bibiri ah, by'amanyarwanda hano ah, hasi mu kugura ibihumbi bibiri ubwo arambwira ni ikibazo cy'imiyoborere ya mbere na mbere kandi ambwire uburyo ibisohoka n'ibyinjira bikoraho mu burundi hanyuma aso- ansoreze ku icyo ngicyo wenda anambwira inseti y'intuza ya y'ibi bihugu bikomeye inseti yabyo mu mu mu buryo bw'intambara ziri kuba mu buryo bw'ibyorezo bivuka umunsi ku munsi ese nta gihugu na kimwe cyitaye ku kindi buri gihugu gihanganye n'ibyacyo igisigaye rero buri gihugu n'u- n'u- n'uburundi n'u- na east africa yose bose buri wese yakabaye yimenya akamenya ibye kuko nta eh, uko bigaragara buri gihugu gihangayikishijwe na- n'uruhande rwacyo kuruta kuba bategereza ko hari uwundi muntu ubitayeho cyangwa uri bubafashe mu ibyo ngibyo murakoze simon ku byiyumviro mushikirije Eh, jean nduwimana ah, simon ari mu rwanda ah, avuze- avuze ko ibiciro byaduze hose mu rwanda byaraduze ah, akaba avuga ko igihugu cyose kiba gifite ingorane zaco ah, akaba avuga ko ahubwo ah, benshi mu gushikiriza amarira niho usanga bitandukaniriye Ah, akaba yabaje n'ikibazo kandi uwo mwishyura avuga ati ubu ibyorezo eka i- ibiza byagiye birashika ingwano ziri mu bihugu bitandukanye ibyo byose nta ruhara mubona ko bifite mu mu iduzwa ry'ibiciro mu- muje- muduhe ku ijambo imbere yuko tuja kuri cya kibazo mwavuga co murundi mutishuye
Eh, nibyo ibyo simon ibyo uvuze bir- birumvikana igihugu cyose gifite ingorane zacyo nabivuze kare uravye uburundi ingene buhemba abakozi ba leta ukaca ukaca uraba n'ibiciro eh, vy'ivyankenerwa mu gihugu abarundi birakeneye ku munsi ku munsi aho uca ubona yuko ku vy'ukuri abantu bose bafise ingorane zabo abarundi ntibashoboye kuriha n'inzu babamwo abarundi ntibashoboye kuriha ibidandazwa ibyo kurya bashobora kurya ku munsi urumva sicyo kimwe no mu rwanda mu rwanda nibyo ibidandazwa byaraduze nabi nabisiguye ibidandazwa byaraduze nibyo ibintu birazinde ndabizi mu rwanda mugabo sicyo kimwe eh, amahera yo mu- yo mu rwanda agaciro kayo Ah, sico kimwe n'agaciro k'amahera yo mu- yo mu burundi umenga amatwi asumira umenga amahera yo mu rwanda ubu ageze ku ca kane ubu abarundi marundi ni ca kane c'amanyarwanda ubu ufise amahera ijana eh, y'amanyarwanda uca ugira amajana ane y'amarundi urumva yuko amahera y'amanyarwanda afise agaciro kanini ruvuga naho ibiciro vyoduga bashobora ku vy'ukuri eh, ku kubigura nanone nuko inzu- inzu- imbibe zugaye abanyarwanda mbere bari guca batunga kuko bafise amahera ari hejuru bari guca ba- bashobora gusuma muri ibi bihugu byose amahera ari hasi ah, bagaca bashobora ku- kwikedura cyane mbere n'iryo duga eh, ry'ibiciro ntiryasubira kuba Eh, nibyo intambara igihugu caciyemwo eh, bira- kiratu- ziratuma abarundi bagira amikoro make kuko aharaye in- ingwano nta nta butunzi bushobora kuhavuga Eh, nico gituma rero eh, abarundi bategerezwa gukora uko bashoboye kose kugira ngo bave muri ibi bintu by'intambara eh, cyane cyane mu kwitunga mu gutunganya amatora meza amatora atagiramo igipfungu amatora abantu bagenda bagororotse bagiye gutora bakamenya ko icyo batoye ari cyo kizoharugwa ari cyo bazobona uwo batoye akaba ari we azobatwara neza akamenya ko ari bo bamushizeho ibyo rero bitabigenza uko ku by'ukuri eh, intambara zi- zi- zishobora kuguma zibandanya eh, mu gihugu egome eh, eh, mu- mu kanya turagaruka kuri ca kibazo c'umurundi ariko reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi beni karel manirakiza muri aho murakomeye
ego n'amahoro turakomeye muri hehe
Eh, ndi bujumbura mu burundi ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite iciyumviro
Ego. Eh, cyari ikibazo n'icyiyumviro Eh, nashaka mvuge ko eh, ubwa mbere by'ukuri eh, sagaseseshwa rumuri ibiciro mu gihugu cy'u Burundi eh, biraboneka ko eh, bi- bidu- biguma biduga cyane eh, bikaboneka neza ko eh, ubu- ubushobozi bw'umuguzi icyo bita pouvoir d'achat mu rurimi rw'igifaransa eh, butera bumanuka eh, ku munyagihugu cyane cyane abanyagihugu bato bato ibyo rero biragira ingaruka mbi eh, ku bijyanye n'ukuntu abarundi basanzwe babayeho mu buzima bwa misi yose ego yo- kugeza ubu rero eh, nibyo nk'uko abandi bavukanye numvise bariko barashikiriza ibyiyumviro byabo eh, ico kibazo eh, eh, ci- c'iduga ry'ibiciro muri kano karere eh, biriko biraba mu bihugu byose ariko eh, byiharije ku gihugu c'u Burundi eh, hoho bi- bi- bi- birakomeye cyane Eh, ibyo rero bikava kuri byinshi nari nifuje kubaza eh, umutumire gaburiyeri rufiru umengo niwe mwavuze ko eh, ariwe mutumire turi kumwe n'umuvugizi wiwe
ego nashaka mbaze mbega amashirahamwe yigenga mu- ngaha mu burundi cyane cyane nk'aya ya ba gaburiyeri rusiri hamwe n'abandi mbega ni ikihe kintu nyamukuru boterera kugira ngo by'ukuri eh, iduga ry'ibiciro rishobore ku- kumanuka mbere u- u- umunyagihugu ashobore koroherwa mu buzima bwe bwa minsi yose ikindi nashaka kubaza mbega by'ukuri eh, kuva eh, habaye amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gu- gushika ubu mbega by'ukuri eh, twovuga ko eh, turiko turagenda eh, dushika kuri ya mbona kabisa y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu ubwo by'ukuri turiko turagenda dushika muri iyo muri iyo mbono ya kazoza mbega by'ukuri mu turiko turu mu byo tubona mbega naho dushitse mu by'ubutunzi Eh, birakunda Ah, mu gihe tugumye tugenda muri ino hi- kuri ino hitime dusanzwe turiko Eh, nuko rero i- ikibazo ibibazo vyanjye vyari eh, ahanini ngira ngo iki kibazo ki- caravuye ku bintu byinshi cyane Eh, nibaza ko eh, byotwara umwanya by'ukuri eh, abanyagihugu nabone bakabazwa eh, ico bo- uko bo- bo- bokwifata n'ico boterera kugira ngo by'ukuri eh, tu- tugire ubuzima bwiza eh, gutyo natwe dushobore eh, kuba eh, abantu bashobora eh, kwiteza imbere mbere baka- ba- bagashobora no gushika ku byo bifuza eh, no gushika kuri ino mbono kazoza eh, twese twifuza gushikako kuko umuntu wese intumbero yiwe ni iyo kugira ngo eh, abeho mu buzima bwiza ashobore gushika eh, no ku ihangiro yihaye ry'iterambere gutyo igihugu gishobore gutera imbere kuko iyo igihugu ntigishobora gutera imbere mu gihe abanyagihugu batoya ba- badateye imbere ni ukuvuga igihugu gitera imbere kubera ko urya munyagihugu uh, mutoya isununuye mu bijyanye n'imibereho yiwe Ego, nuko murakoze murakoze beni karel mandirakiza ibibazo bitatu icya mbere ni ukumenya ikintu nk'amashyirahamwe ah, nka orukome ariko arakora kugira ngo ahindure ibintu Eh, mukaba mubaje n'ikindi kibazo ah, cy'ukuntu ah, ah, yihweje jean nduwimana wihe- wihweje eh, biriko biraba mu rundi murabona ko ya migambi ya leta yo mu bihumbi bibiri na mirongo ine na mi- n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu kuba igihugu carateye imbere murabona ko iyo migambi izoteba igashikwako Eh, duga kw'ijambo eh, inyishu kuri ivyo bibazo
Eh, arakoze uwo mupfasoni kuri ibyo bibazo umushinga ntahe
Eh, n'umushinga ntahe Yego.
Eh, arakoze nicyo kimwe bose n'abantu mu bisanzwe eh, amashyirahamwe ara- arafasha cyane Eh, n'aha turi ko turafasha n'aha n'ubu mwanya nyine aha turi ko turafasha mbe urabye nk'imbi- nk'ibintu rikome iterera leta urabye ibyiyumviro urabye ibintu twama turi ko turaterera inyandiko urabye ibintu twama turiko turarungikira leta ibyo bita rero komandasi tubisa tubisaba tuti nimuhebe kwiba tubabwira tuti nibubungabunge neza iryo tunga ry'igihugu mufise uko ringana kose murigaburire abanyagihugu uko ringana kose muri- niho muzoba muriko murarinda ingwano niho muzoba muriko muririnda abantu baza kuba- kubagwanya tu- tu- muri aho tu- turiko turavuga uburyo turiko turafasha leta mbega abanyagihugu amashyirahamwe abwiye leta ati nimureke nimwubahirize ibyo abagomba gufasha uburundi babasaba ibi bijanye n'ibyo kubahiriza agateka ka kiremwa muntu ibi bijanye n'ibyo kugera neza ubu bariko babasaba ibi bya- ibi bijanye na budget programme kugira ngo aba- ari- abe ariyo ngendo ba- ba- badobuka kugira ngo bashobore kugera la chose publique none ntabyo bakora aho aho hose tugomba dusemberera Mm? amashyirahamwe niyo yigisha abanyagihugu aha tura- tura- turiko turakebura n'abanyagihugu kugira ngo babu- babone ico bofatana bonyene Mm? mu gihe ejo bazoza ibihabiba amajwi yabo nibaja mu matora ntimuvuge ngo ntitwababwiye umure kuyacungera neza abasoma aho ngaho barasaba baguma buzuye ngaho aho ntituza turakora turiko turabakebura tuti nyabo na nyabona nimubaze leta ico iriko irabafasha Mm? nimubaze leta ico iriko nk'ubu twasavye leta yuko mu maguru masha yogarukana mu mabarabara ajya mu makinga n'ama- n'amamoto n'ama- n'amatukutuku kuko ijya n'ingingo yafashwe ihutihuti itiyumviriwe mu bihugu byose amaki amatukutuku n'amakinga byose bira- birakora mu burundi gusa niho ba- ba- babi- babibujije aho nituba turafasha igihugu none ugomba ugomba amashyirahamwe afashe igihugu gute tujye gu- gu- gu- tujye mu kibanza hajya muri ntare hawuze kwicaraho tujye muri minisiteri kwicaraho twebwe dukora ibyacu abaminisitiri bagakora ibyabo abanuze perezida agakora ibyiwe mugabo ku- ku- mugabo igihugu kugira gitere imbere twese turafitaniye ibyo Ego.
dufashanye Eh, tubi- tubibutse inshu- turafata rero cyane Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na izere gadson muri aho
muri aho Eh, turi aho turakomeye muri hega gadson
Ah, murakoze kuba umwanya muri kino kiganiro yego
na- nagira ngo mubarize ikibazo kimwe aba- ah, ibibazo ba- bigera nko muri bitatu abatumirwa wenda sinzi niba bira- bitaba bibaye byinshi ngende mu rwanda yego
Ah, njyewe ikibazo nari mfite iyo ugereranyije uko ubukungu bwa afurika mu minsi buhagaze yewe haba ni mu burundi kuko wenda uyu munsi mwakwizihiza muri burundi ariko turakomperanya wenda ibihugu byo muri afurika hakurya byose iyo urebye muri iyi minsi ubona ko ikibazo cy'ubukungu gisa nk'aho kiri hejuru ariko wajya mu byegeranya kenshi usanga mm, amaleta agenda asohora usanga abo baba bavuga ko ubukungu hari abo ubona bavuga ngo ubukungu bumeze neza ahubwo muri make bazajya gusanisha politike na na ekonomi ugasanga ibi bintu biba bigomba kuba biri komperimentariti cyangwa se byuzuzana ariko ugasanga wenda bamwe kubera inyungu babifitemo ugasanga iyi raporo bari gutanga na riyalite y'ibiri kuri tere cyangwa se kuri firigi nabyo wagerayo ugasanga ni ibibazo naho naho nzi nsomeje bundi nko mu burundi naho nabonye reti ya ya infureshoni iri hejuru ese ikibazo nari ndi kubaza bitewe twazakora iki kugira ngo ibyo byegeranyo se ibyo ibyo ibyo byegeranyo ba- a- abaekonomiste bakaba bajya se abashinzwe ubukungu kugira ngo tubihuze n'ibiri kuri tere mu by'ukuri ese ni abaturage bazabigiramo uruhare cyangwa se ni ayo mareta ubwayo agomba gufata icyemezo agatanga ko akagaragaza ibiri kuri iyarite y'ibiri kuri tere cya kabiri nari mfite nari ndimo mbaze se afurika ko mbona dusa nk'aho turi kujya ahantu habi kandi bisa nk'aho dushize cyane cyane kuri bino bi- bino buno bukungu bwa busa nk'aho ari gakondo yacu wenda tuvuge ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ushobora gusaba tuba twaba turi bimwe kuba twakwikemurira ibyo bibazo by'ubukungu yaba ari ukwagisohotinga tukabona mu mafaranga ibiciro bikaba byasa nk'aho bigabanuka ariko ugasanga oredi ni twebwe tukiri kubabara ugasanga turakennye wenda reka mwengarukirika aho ngaho muze kunsubiza ibyo ngibyo murakoze murakoze gadson reka ibibazo byawe tubishikirize Eh, jean eh, nduwimana Eh, umushiyankahe izere gadson arabaje ikibazo gikomeye cyane rwose Eh, ikibazo cerekeye eh, politike eh, kana ekonomi akaba avuga ko ivyo bibazo vyategerezwa mu bisanzwe kuba bihura akaba avuze ko hari igihe usanga kenshi na kenshi ibihugu eh, raporo zitangwa zidahuje ivya politike na na ekonomi ugasanga hari igihe n'ubutunzi bwoba butifashe nabi bushikiyo hanyuma akaba avuze ko ikindi kibazo ni uko eh, nka afurika ari irimwo ibihugu byari bitunze ariko ugasanga kenshi na kenshi eh, ukuntu siko vyifashe ubwo butunzi ntiboneka nk'uko vyategerezwa kuba eh, ivyo vyiyumviro vyiwe n'ibibazo mu bivuga kwiki
Eh, ara- mwakoze cyane eh, kuri ivyo biba- kuri ivyo bibazo vyiza Eh, la politike na ekonomi eh, ntibitandukanye nababwiye yuko leadership itahari ata migambi ishoboka mu gihugu y'iterambere nababwiye yuko aba- aba- abagira politike badashoboye kugira planification politike mu ibyo bita ntunze nka makuru ekonomi ngo berekane ingene igihugu gishobora ku- gutera imbere mu myaka iyi cyangwa mu myaka itatu ngo bagire bijya by'imbono ibyo bita la la vision donc atari leadership urumva nta ra- nta vision urumva nta nta politike urumva nta po- ata politike itomoye economique nta hantu ushobora kuronka ubutunzi nta gihugu gishobora kwitununura urumva yuko rero eh, ku by'ukuri uwo mu- uwo munywanyi wa- w'iyo radiyo ara- yavuze neza cyane Eh, twebwe ibyo nibyo tubuze Eh, tubuze i- iyi ni politiki iri kirere kivize ntuze la la la la l'economie kivize urudodo economique du pays ibyo nibyo tubuze tubuze abatware bashobora kugira indi politiki de gestion nababwiye yuko n'iyi sisiteme nshyashya yavuze porogaramu ni ibintu byiza ni sisiteme ishamikiye kuri transparanse transparanse de la de la chose publique ahubwo bavuga yuko imigambi igenda ihura na moye nuva moye finance le moyen finance et le programme et le projet ivyo nivyo normalement actuellement vyateza aho kera mu kugera wasanga bafata ndumva ndumva telefone yawe eh,
Hmm? Mwanyumva?
eh, eh, duga ku ijambo bandanya
Eh, aho- urumva rero ko la- la politiki nziza i- ishobora gutuma ekonomi ibantunga kuko muri politiki nziza niho o- o- niho haba stabilite ekonomike urumva uwo uwo- uwo yabivuze vrema abi- abagira ikibazo ciza cane Ego, me- mwavuze- Rero nivyo turiko turarondera namwe mwavuze ikibazo ca- co mu rundi mwatereza kwishura duga ku ijambo
hari ikibazo umurundi yabagije ari buj- avuga ngo ari bujumbura sinacumvise neza
Ah, ni ikibazo twari twababajije ariko nibaza ko ah, hari umurundi uwo murundi ariko avuga ko ah, ikibazo c'u- c'ubukene kiri hose ku isi ah, akaba avuga ko ah, na- bamwe usanga kenshi na kenshi bashira i- ibintu bitameze neza bikabitoza igihugu ah, nibaza ko ari uwo ariko uravuga
Eh, ngira nuwo Eh, ku by'ukuri eh, aho aho i bujumbura hariho ingendo cyane cyane ku muga- aba- abo ku mugambwe u- uri ku butegetsi nibo bama bavuga yuko abari mu mashirahamwe yigenga hari ibyicaro bya politiki ngo batoza ngo ubutegetsi ngo batiyo nibo batoza igihugu ngo nibo batuma ngo ishusho y'igihugu ngo imera nabi twebwe natwe tuvuga tuti abatuma ishusho y'igihugu imera nabi nabo birirwa baranyuruza abantu abo nabo nabo bakaba bari eh, begamiye ubutegetsi nabo nabo birirwa bara- bariba abo biba bakiba eh, bagatwara n'u- ba- n'inzira koga baga- bagakomba mu kigega ca leta abo nibo nibo ba- nibo batukisha ubutegetsi none a- umu- umugwiza atunga avuye mu mahanga avuye mu bindi bihugu ataza kugushinga antroprize aho i bujumbura hanyuma bagatangura kumwiba bamwaka amakomisiyo bamwaka eh, amategeko atagira uko angana agaca atakomboka azogenda avuga neza ico gihugu none ivyo biba bigizwe n'amashirahamwe yigenga amashirahamwe yazana ivyicaro vya politiki aba yabikoze abiba mu gihugu ngaho n'amashirahamwe adana ivyicaro vya politiki abirirwa barica abantu amashirahamwe adana ivyicaro vya politiki au contraire Ego me- amashirahamwe adana ivyicaro vya politiki niyo ahubwo asemerera Ego me- gusemerera niko gutukisha igihugu gusemerera tuti nyabuna nyabuna leta reka kwiba gabura gaburira abarundi neza ureke guha kugira umwana n'ikinono Ego me eh, Jean Jean Duimana abo muvuga muri mu kivunga mu kanya turabagaruka ko ariko reka tubanze duha ijambo umunywanyi wacu Eliakim muraho muri hega Eliakim Eliakim muratwumva Eliakim nabona ndabona nawe nyine atari yari tugarutse kuri mwebwe mushiga ntahe Jean Nduwimana muravuga muri rusangi abantu eka abategetsi bo muri leta basahura amatungo y'igihugu uh, muvuye mu kivunga murafise abantu mwatohoje mugashaka kuvuga amazina ati ni naka ni naka niwe agisibije mu Burundi
reka nakubwire Federic ingene hajya muri systeme ntuze dujisime hajya mu Burundi harya hariho ikigega cy'igihugu cyitwa DRB ni uvuga ni banki santarare harya u- umuntu akomeye tuvuge afise ijunja mu gihugu aca agenda akavuga yuko agiye kurangura ibintu byankenerwa mu gihugu hanze tuvuge nko muri tanzania adahari avuga ko agiye kuzana igitoro bakamukubita amadorari utudorari twose twari hajya muri kiriya kigega bagaca bamuhereza ivyo n'umukuru w'igihugu yirirwa arabivuga bamuhaye bakarindira ko azozana vya bitoro bagahebura none wumva wumva ivyo bintu ari ivy'abantu basanzwe wumva ivyo bintu atari vya kakagwe nababwira ko hejuru kariya ka- gafise ubutegetsi mu minwe ehe aho hariho ibindi bintu vyiharije vyi- vyishe ivumbi hari ivyo vy'uko abategetsi bose bihaye kudandaza abasoda ubu basigaye ari ukudandaza gusa aho kuza gucungera imbibe z'igihugu bagacungera igihugu usanga bari ku rudandaza usanga umu- umu- umu- umu- umudandaza umunyagihugu bakutaniye mu isoko mu kudandaza be n'umusoda ewe usanga umusi- umute- umutegetsi kanaka ah, bose bari mu vy'urudandaza baminise usanga bari mu vy'urudandaza Kuro- Ewe wumva wumva wumva ari kivuga wumva ni batazwi abantu bari abarazwi aba abantu biba igihugu si abantu batoyi si abantu banshingaho ni abantu bo hejuru babo bafata berube bakayigira umufu- umufuko wabo baka- baka- ba- ntibamenye ko ari ari ikigega cy'igihugu Ego me tukivuga kuri ya- tukivuga ku bwo bukene bwa madevize amafaranga y'agaciro hari ibitegwa njya amazi urundi bwa ushora ivyo bintu byifashe gute muri iki gihe ivyo biterwa ntibikiri byinshi hamwe n'ubutare
ko mu burundi ata kintu na kimwe kigenda kimeze neza mu vyerekeye la balance commerciale ico bita l'export nta kimwe kimba kimaje la balance commerciale est tellement excédentaire Ah, ubu ivyahora bishoka hanze vyari ikawa icayi ubu byose ni utuntu duke cane abapriveratio bashora amadovize ntibayazana baca bayavuratiriza bakayi- bakayi- bakaja bayi- bayabika mu- nko muri banki yo hanze aho yo mu bindi bihugu aho ibijanye na na nuze na eh, na exportation ubu ni ni presque zero ubura ubura balance iri telema isanze nabikubwiye ubu l'importation iri a presque a 90% ubu ugasanga nka e- e- exportation iri a a 10% ibi nabyo ari importation ari a 90% ubu niko vyifata urumva yuko mu by'ukuri igihugu kigeze eh, aho umwaka ashaka Ego me muri muri iyo raporo yanyu muri ivyo mwatohoje ah, ivyo mwashikirije vyose n'ibintu bica inkokora abarundi hari akizero mushobora kubaha ko ibintu bishobora kumera neza nabo bakagira bakamera nk'abafise akizero
yoheba iyo nyifato ifise ubu ubu ni ukuvuga iyo nyifato yo kudashobora guhagararira umunyagihugu mu vyerekeye ibidandazwa eh, bakongera bagahimiriza abanyagihugu bagakora bakarima kujya ko kuri ku ntwaro ya bagaza bakora bakerega bakareka kwirirwa mu mubare muki bakerega kwirirwa bicaye bakerega kwirirwa mu by'amasengero ngo ba- bakamara nk'indwi mu bikorane wewe warabonye abantu bamara indwi mu bikorane kandi bakeneye gufungura kandi ataco bafise kandi igihugu ari ca nyuma ku isi mu bukene ugasanga bamaze indwi indwi zibiri mu, mu, mu, mu bikorane hmm? imana imana wibaza ko i- ko iha uwicaye ba sokuru ntibaciye umugani bati imana ntiha uwicaye imana iha uriko ararondera uriko urakora ivyo byose Jean- ubihe- ubihagarika ibindi nabyo muhagarika n'ibyo byo kwimba yego me jean de dieu nduwimana ndabona akanya katujanye ibibazo vyari vyinshi eka vyiyumviro bitangwa ni vyinshi n'abanywanyi b'iradiyo hijwi rya amerika ariko nashaka ndabashimire cyane rwose kubura aka kanya mwatoye kugira ngo muyage eh, n'abanywanyi bacu ku vyerekeye ivyo bibazo nkora mutima murundi turagushimiye tukaba dushimiye na ingenieur turashimiye kandi na nadia taha yadufashe kwegeranya ibiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mugire amahoro umugoroba mwiza mwese